Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ni Fidel niyo ngabo abaramutsa. Mugenzi wacu Arayisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino kw'isi.
Mwaramutse Fideli turahera mu gihugu cy'u Rwanda. Ubushiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda bwaremeje jo ku munsi wa kabiri ko abantu batandatu bamaze kwandura ubwoko bushasha bwa corona bwiswe Omicron. Kubw'ivyo leta yacifata ingingo ko mu gihe c'ukwezi kumwe uhereye kuva ku itariki ya cumi na gatandatu z'uku kwezi kw'icumi na kabiri ni ukuvuga ejo ku munsi wa kane atangendo zemewe guhera isaha zitandatu z'ijoro kugeza isaha cumi z'agatondo izo ngingo zirimwo kandi ko ibikorwa byose byemerewe gukora bizohora bihagarika saa tanu z'ijoro ingenzi zose zinjira mu gihugu zizosabwa guca zikumira mu mahoteli mu kiringo cy'iminsi itatu nayo abinjira mu gihugu baciye ku kibuga cy'indege bazosabwa kwerekana icemeza ko bacandazwe covid cumi n'icyenda mu gihe cy'amasaha mirongo irindwi n'abiri imbere yo gufata urugendo ibiteramo by'umuziki no kwidagadura bibaye birahagarikwa izi ni zimwe mu ngingo zitari nke zafashwe n'inama y'abashikiranganje ejo ku munsi wa kabiri izindi ngingo zari zihasanzwe zikazobandanya zikurikizwa muri afurika abandura umugera wa korona bariyongereye bikomeye mu ndwi iheze ariko abafa ni bake ugereranije n'ibindi bihe bihitiye ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ryabivuze ejo ku munsi wa kabiri indwi iheze yabonetsemwo abanduye biyongereye ku bice mirongo umunani na batatu ku ijana aho afurika y'epfo yonyine yaronse abiyongereye ku bice mirongo itandatu na bitandatu ku ijana nk'uko oms yabivuze umuyobozi wa oms ku mugabane wa afurika dr matsidiso moiti yavuze ko kubera abafata inkingo ari bake ibyo bitigiri bishobora kwiyongera kurusha oms igereranya ko bizofata gushika mu kwezi kwa gatanu bibiri na mirongo ibiri na kabiri kugira hazobe hacandazwe ibice mirongo ine ku ijana by'abantu muri afurika no gushika mu kwezi kwa munani bibiri na mirongo ibiri na kabiri kugira afurika ishike kuri mirongo irindwi ku ijana by'abazoba baracandazwe tukivuga kuri uyu mugera kandi ubwongereza bugiye guhagarika ingingo bwafashe yo kubuza ingenzi ziva mu bihugu cumi na kimwe bya afurika kwinjira muri icyo gihugu iyo ngingo yafashwe igihe ubwoko bwa covid bwa omicron bwagaragara muri afurika y'epfo ibi leta y'ubwongereza yabitangaje ejo ku munsi wa kabiri naho ubwoko omicron burushiriza kwandukira benshi muri icyo gihugu inyuma y'aho ubwo bwoko bugaragariye ubwa mbere muri afurika y'epfo no muri hong kong mu kwezi kw'icumi na kumwe leta y'ubwongereza yaciye ishyira ku rutonde rutukura ibihugu cumi na kimwe bya afurika mu mpera z'ukwezi kw'icumi na kumwe ibihugu byashyizwe kuri urwo rutonde ni angola botswana eswatini lesoto malawi mozambike namibiya nigeria afurika y'epfo hamwe na zambiya ndetse na zimbabwe amakuru turayabandaniza muri hayiti abantu bashika kuri mirongo itandatu na babiri barapfuye igihe ikamyo yikoreye ibitoro yaturika ica irashya iratokombera mu gisagara ca cap haitien ni ku munsi wa kabiri ejo abajejwe gutabara aba ahabereye amasanganya bavuga ko ibi bitigiri vyitezwe ko bishobora kurengaho icegera c'umukuru w'igisagara patrick w'ico gisagara Patrick Almonor yavuze ko abatari bake bakomeretse kandi abandi barenga mirongo itanu bishwe n'imbeya z'umuriro avuga kandi ko iyo kamyo yatembagaye igihe umushoferi wayo yariko ahunga kugira ntaseke ipikipiki yari mu nzira abantu bapfuye nabariko baragenda n'amaguru baciye bashwabaduka kuvoma igitoro gisanzwe gikenye k'umugwa mukuru Paul o prince aho muri Haiti Armonora yavuze ko aba- amazu hafi mirongo ine muri ako gace yaciye asha aratokombera ariko nta bitigiri byatanzwe by'aboba barahiriye muri yo perezida w'urusiya vladimir putin yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko akeneye ko haba ibiganiro vuba bwangu na leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ishyirahamwe otane ku makenga y'umutekano wabwo ni mu gihe uburusiya hamwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi bahanganye maso ku bahanganye maso ku kibazo ca Ukraine leta zumwe za Amerika hamwe nabo bacuritse bamaze indwi zitari nke bagiriza igihugu cy'Uburusiya kuba buri mu mugambi wo gutera igihugu kibanyi ca Ukraine bagabisha ko biteguye gufatira hamwe ibihano ruhasha mu gihe Perezida Putin yotanguza ako kaga k'intambara abasirikare b'uburusiya baharugwa mu bihumbi nibo bagandagaje hafi y'imbibe za Ukraine aho ibihu- aho ibihugu byo mu burengero byama byagirije igihugu c'uburusiya ko bufasha abashaka kwiyonkora kuri Ukraine kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane naho abantu indwi barafuye abandi bane barakomereka igihe imodokari yari itwaye abimukira yagonga iduka ridandaza amashugwe ni mu gihugu ca hongiriya mu mugane wa buraya abategetsi b'ico gihugu bayivuze ejo ku munsi wa kabiri uwo mushoferi yamuka muri serbia yari mu bakomeretse yaciye ahagarikwa inyuma y'iryo sanganye ryabaye ku mugoroba wo ku munsi wa mbere imoraha Rome ni mu gisagara kiri ku rubibe igihugu ca Hongiriya gihana na Serbia nk'uko igipolisi cabivuze igipolisi cavuze ko uwo mushoferi yariko ariruka ahunga igipolisi ngo ntikimufate
urakoze aroyisi bigira imana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini raporo nshasha y'ishyirahamwe rigwanya ruswa n'akarenganyo transparency international rwanda igaragaza ko ruswa ikigaragaza mu nzego zitandukanye zirimwo n'iz'ubutungane mu rwanda erega mujye mumenya ko ruswa ni perception yewe hari imanza nsoma ngahita mbonamo ruswa kandi wenda nta n'irimo iyo ndebye abantu bahabwa iminsi mirongo itatu ikazajya kuvamo imyaka itatu hari undi ya mirongo itatu yubahe ntabwo ndavuga ntuyu nguyu buriya afite ukuntu yigereye
uyo ni madamu marie immaculee ingabire ayobora ishyirahamwe rigwanya ruswa n'akarengane transparency international ishami ryo mu rwanda i kigali mu rwanda ejo kuwa kabiri hatanguye ihayanisha ry'ubucuruzi mpuzamakungu ku nshuro ya mirongo ibiri na kane mu burundi abanyagihugu bo mu ntara ya rumonge hamwe n'abasanzwe bakoresha ibarabara ry'igihugu inimero zitatu bujumbura rumonge bariruhutsa kubera iryo barabara ryatanguye gusanurwa amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini i kigali mu rwanda ejo ku munsi wa kabiri hatanguye ihayanisha ry'ubucuruzi mpuzamakungu ku nshuro ya mirongo ibiri na kane ni inkuru ya mugenzi wacu w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa afungura ku mugaragaro imurikagurisha mpuzamahanga ku nshuro ya makumyabiri na kane minisitiri w'ubucuruzi n'inganda madamu beyata habyarimana yavuze ko rifite umwihariko n'ubwo ribaye mu bihe bikomeye isi yose ihanganye n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda kuri minisitiri w'ubucuruzi n'inganda asanga ibikorerwa mu rwanda birushaho kuzamuka ku gipimo gishimishije navuga ko kuri iyi myaka ibiri iri murikagurisha mpuzamahanga ryabashije kugira uburyo rikomatanya ibyari bisanzwe mu murika mpuzamahanga na made in rwanda ubundi twagiraga zombi ariko muri ibihe bya kovide ni ubwa kabiri tuzikusanyije hamwe kandi tukabona bitanze umusaruro byatanze kuko kugeza ubu ngubu mu bantu bamurika hariya dufite abagera kuri mirongo ine ku ijana bafite products cyangwa se ibicuruzwa bikorerwa mu rwanda bijyanye rero n'urugendo tumaze gukora muri izo nshuro makumyabiri n'enye ubona ko hari aho twari turi hari n'aho duhagaze uyu munsi hashimishije kuri bwana robert bafakurera ukuriye urugaga rw'abikorera mu rwanda agasanga iri murikagurisha mpuzamahanga ribera mu rwanda ku nshuro ya makumyabiri na kane ari umwanya mwiza ku barihuriramo baba abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga Eh, abanyarwanda baraza bagahura n'abanyamahanga bazanye ibintu byabo kubireba bakubaka imifatanyirize bakabigiraho kandi tugira icyo twita b2b aho bahura bakaganira ah, uretse kureba ibi- ibi- ibicuruzwa gusa ariko baranaganira ah, bakareba uburyo bakorana ari uwo mu rwanda ah, ushaka kubona uwo mu mahanga ibyo yazanye arabibona hari n'uwo mu mahanga ushaka kubona ibyo mu rwanda bakora nawe arabibona hano ni wo munsi mwiza nicyo gihe cyiza cyo kwiga ikintu wakorana n'abandi icyakora kuri bamwe mu bitabiriye imurikagurisha ntibabura kugaragaza igisa n'impungenge bitandukanye n'ibindi bihu kinjira bihita biboneka ko nta rujya n'uruza ruhagije rw'abagana icyanya kiberamo imurikagurisha bamwe bagakeka ko bishingira ku ngamba ziriho zo guhangana n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda kwinjira muri iri murikagurisha birasaba cyane kuba ugaragaza ko wakingiwe icyorezo cya covid cumi n'icyenda kandi amatike aragurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga mu mugambi wo gukaza ingamba zo kwirinda icyorezo bwana alex cyubahiro ari mu bafite ibyo bamurika bikorerwa mu rwanda itandukaniro rihari ni uko nta bantu benshi nyine barimo bayitabira nk'ibisanzwe kuko ubundi abantu babaga ari benshi cyane ni byiza cyane ibintu birimo haje abantu benshi kumurika ibintu byinshi bitandukanye ikibazo gusa ni uko nyine ni icyo kibazo cy'icyorezo cya covid ngira ngo abantu bafite ubwoba ntabwo turiheba twizeye ko mu minsi iri imbere ibintu bizagenda neza ku bashobora kuba bafite impungenge ko bazahombera muri iri murikagurisha cyane abatabimenyereye umunyemari w'umunyarwanda ubimazemo igihe bwana sina gerard akabasaba kudacika intege nk'umushoramari kosa mu buzima ni ugucika intege icyo nababwira ni uko bagomba kwihangana ariko nibura bakamurika na bakeya bazakira bagahabwa serivisi nziza ni serivisi nziza bahawe kandi bakabona n'ibyiza twamuritse barongera nabo nyuma y'imurikagurisha bakarigeza ku bandi kuko nkunda kwitabira amamurikagurisha yaba ayo mu gihugu ndetse no hanze ku isi hose nzi neza ko ahangaha mu kumurika simo inyungu tuzibonera uwo mwanya ahubwo iyo umuritse ibintu kandi ukaba wifitiye icyizere ko ari byiza nyuma yaho nibwo ukomeza kugenda ubona ya nyungu ushaka kuri iyi nshuro muri iri murikagurisha haragaragaramo ibihugu byitabiriye bwa mbere muri ibyo bigera kuri cumi na bitandatu birimo repubulika ya demokarasi ya kongo ndetse na mozambique aho bamurikira ibyabo haragaragara ibikorwa by'ubugeni n'ubukorikori n'ibindi aha ni ku gice cya mozambique bwana Gilles Bayres uhagarariye abikorera muri Mozambique yatubwiye ko hari byinshi biteze muri iri murikagurisha bitabiriye ku nshuro ya mbere ati ibyo twitezemo ni byinshi kubera ko nk'uko byavuzwe ni ubwa mbere twitabirira iki gikorwa kubera ko tuzi ko iri murikagurisha rizakomeza kugeza ku mpera z'uku kwezi hafi ibyumweru bibiri muri icyo gihe tuzagerageza gukoresha amahirwe yose dufite mu gusangira amakuru mu guteza imbere ibyo dufite tunateza imbere icyerekezo cya mozambique abashoramari b'abanyarwanda n'ibindi n'ibindi kuri ubu haragaragara ibihugu bisaga mirongo itandatu byaje muri iri murikagurisha ku nshuro ya makumyabiri na kane birimo ibihugu cumi na bitandatu bishya iri murikagurisha mpuzamahanga ryatangiye ku itariki ya cyenda z'uku kwezi biteganijwe ko rizasoza ku itariki ya mirongo itatu z'uku kwezi akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze eric mu burundi abanyagihugu bo mu ntara ya rumonge hamwe n'abasanzwe bakoresha ibarabara ry'igihugu inimero zitatu bujumbura rumonge bariruhutsa kubera iryo barabara ryatanguye gusanurwa ni inkuru y'ijwi rya amerika rifatikanije n'abanywanyi baryo mu burundi tubishyikirizwa na mugenzi wacu desire yatungimana ari kigali mu rwanda abanyagihugu basanzwe bakoresha ibarabara ry'igihugu nimero zitatu bujumbura rumonge bariruhutsa muri kino gihe ririko rirasanurwa rikazotuma biteza imbere mu bikorwa bitandukanye barangura kuko atamwanya bazosubira gutakaza n'amasanganya agashobora kugabanuka byahora bitugora cyane kuva mu rumonge tugenda i bujumbura byatwara amasaha menshi cyane ari nk'umubyeyi bungenze byamugora kubera amabarabara yarimo ibinogo byinshi none turanezerewe cyane kubona ibarabara rigiye gukorwa n'imigambi izohora irangurwa neza kanatsinda hatagira ibarabara nta terambere twebwe nk'abashoferi iki gikorwa ahubwo tucyakiye neza kuri barabara imiduga y'iwacu yari imaze kugesezwa n'ibarabara kuko ibarabara ryari rimaze kuba riri cyane rwose uburyo ngaha mu rumonge rw'iki bujumbura tuhagenda amasaha ane honyine tufite bujumbura tugakubita urumenyetso imodoka zidadusenda mu nzira amasanga atakuko barabara twajya ari bibi amasanga y'amamoto imiduga byari ngorane basaba ko ibikorwa byo kurisanura vyoba mu muco ivyo babisaba mu gihe amabarabara menshi yo mu gihugu asanurwa bugaca kabiri akaba yononekaye urabona ko ari byiza batanguye kurikora bakiri kaburimbi bahagire neza icya mbere gusa jye nsaba yuko ibi bikorwa byobandanya neza ibarabara bakaridukorera neza ku buryo twogenda ataco twinona ku izina ry'abarongoye buramatari w'intara ya rumonge consolateur nitunga arashima ko akamo k'abanyagihugu kumviswe nawe nyene asaba ariko barasanura iryo barabara kubahiriza amasezerano biyemeje umushikiranganje ajejwe ivy'inyubako Deogracias Nsanganiye umwami ahamagarira abari mu karere karimwo iryo barabara kubahiriza imetero zitandatu zisabwa kuva ku ibarabara gushika ahubatswe amazu ibarabara ushuru munsi ya kaburimbi rifite igiciro kingana hafi ku kilometero kimwe imiliyaridi zibiri z'amafaranga y'amarundi umwenegihugu uzosanga ibarabara ryacitse kubwo kuririmako akarisinyuramo ibivu uko metero cumi zibiri zonyine kuryo barabara byo risize uko ryabona kaburimbi atazori miliyoni ziri munsi ya magana abiri umushikiranganji deogratias insanganiye umwami asaba kandi ko ibiraro bikuru bikuru byasenywe n'imvura ko byosanurwa kugira imigenderanire mu turere two mu ntara ya Rumonge ibandanye umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni asaba amashyirahamwe ariko arasanura iryo barabara gukoresha ubuhinga mu kubaka inyubako zikomeye zitazosubira kononekara turasabye ko agezwe bino bikorwa yuko boheza bakabikurikirana neza kugira ngo babe maso aba ni bo bafise uruhara runiniya kugira ngo tuzoronke inyubakwa y'ibarabara ikomeye kandi izorama atari ya mabarabara akorwa tukabona amasirigita menshi tukabona abakozi benshi mugabo inyuma y'imyaka ibiri itatu ibarabara rigashwanyagurika hanyuma tukagira ibibazo birengeye ibyo twari dufise iryo barabara ritarakorwa dushaka kubamenyesha yuko hano batasinya amasezerano n'ubushikiranganji gusa cyane na ARD basinye amasezerano n'abenegihugu b'abarundi basabwa rero kuyakurikiza kandi kuyubahiriza userukira banki ya afurika ijejwe iterambere BAD amenyesha ko iyo banki yiyemeje kuzokwama ifata mu mugongo igihugu cy'u Burundi mu bisata bitandukanye ibarabara ririko rirasanurwa kuva mu rumonge gushika mu gitaza ni igice kigira kabiri c'iryo barabara ry'igihugu nimero zitatu ku birometero mirongo ine na bitanu ivyo bikorwa bikazotwara miliyoni mirongo itandatu na zitandatu z'amadolari ya amerika imfashanyo y'banki ya afurika ijejwe iterambere ibikorwa bikazomara amezi mirongo ibiri n'ane uhereye kuva itariki imwe y'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ibarabara ry'igihugu nimero zitatu ni rimwe mu mabarabara ahita cane kurisanura akaba ari umutahe munini ku ntara za rumonge na makamba bivanye n'ibikorwa by'ubutunzi bikorerwa muri ako karere k'ubumanuko bw'igihugu tugushimire desire kudusomera iyo nkuru tugaruke mu rwanda aho ishyirahamwe rirwanya ruswa n'akarenganyo transparency international rwanda ryasohoye raporo yaryo y'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe rigaragaza ko inzego z'abikorera hamwe n'ishami ry'igipolisi rishinzwe umutekano wo mu mabarabara riza ku isonga mu zo ruswa yamunze cyane kurusha izindi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika asumta kaboyi yari kigali mu rwanda uyu muryango wagaragaje ko inzego z'abikorera zagaragawemo ruswa iri ku kigero cya makumyabiri n'ibice bine ku ijana naho ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda rigaragaramo ruswa ku kigero cya cumi na gatanu n'ibice bibiri ku ijana ivuye kuri cumi na kabiri yari iriho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri inzego z'ibanze nazo zaje mu myanya ya mbere mu byiciro byagaragayemo ruswa aho yageze ku icumi n'igice kimwe ku ijana uyu muryango uvuga ko kandi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe serivisi zirimo izijyanye n'ibyangombwa byo kubaka zagaragayemo ruswa iri ku kigero cya mirongo itandatu na kabiri ku ijana abaturage bakunze kugaragaza ko kwishyurwa mu gihe bashaka kwimuka ku nyungu rusange bibasaba gusiragira igihe kinini urabona tumaze imyaka itatu tubariwe ahangaha batabaye bakoresha amazina agaciro yacu twabariwe bakatwishyura tugahita ko tugenda uyu munsi tumaze imyaka itatu tubujijwe uburenganzira ku mutungo wacu amagenagaciro yacu arahari twa hari bamwe bamaze kuyumvikanaho nabo ntibaduha amafaranga tuvemo turishyuza nyuma kubera iki urwego rw'ubutabera rwagarutsweho mu zivugwamo ruswa ingabiri makire umuyobozi wa transparency international rwanda agaragaza ko nubwo biba bitoroshye kuyibona hari ingero ubona zikorerwa muri izo nzego zigaragaza ruswa erega mujye mumenya ko ruswa ni perception ni nk'uko nabibwira n'umuvugizi w'inkiko buriya kenshi yewe hari imanza nsoma ngahita mbonamo ruswa kandi wenda nta n'irimo ariko kubera ukuntu umucamanza yaruciye nabi yarumutije nabi mpita mbonamo ruswa iyo ndebye abantu bahabwa iminsi mirongo itatu ikazajya kuvamo imyaka itatu hari undi ya mirongo itatu yubahirijwe ntabwo ndavuga ntuyu nguyu buriya afite ukuntu yigereye uyu muryango urwanya ruswa n'akarengane ugaragaza ko hari inzego ruswa yagabanutsemo zirimo ubushinjacyaha aho ruswa yagabanutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri yari ku kigero cy'icyenda n'ibice bine ku ijana kuri ubu iri ku kigero cya gatandatu n'ibice icyenda ku ijana uwungirije umushinjacyaha mukuru madamu angelique habyarimana yagaragaje ko bakingira ruswa itarahagera muri urwo rwego rw'ubushinjacyaha iyo ubundi habonetse icyaha cya ruswa ibimenyetso bikaba bihagije aba ari icyaha turagikurikirana n'inkiko zikabakatira ariko hariho n'imyitwarire iganisha kuri ruswa ukabibona ukabona ko umuntu rwose ari ukuntu bamugenje ukabibura ibimenyetso ariko ukabona ko imyitwarire yagize mu by'ukuri mu rwego rw'akazi ntabwo ikwiriye twe mu bushinjacyaha bukuru rero twateye iyo ntambwe hambere hari abo duherutse kwirukana kubera imyitwarire iganisha kuri ruswa bivuga ngo ntabwo twashoboye kubatwara mu nkiko ngo ruswa byibuze ibahame ariko kubera kugira imyitwarire iganisha kuri ruswa nabyo twatangiye kubihana ngira ngo iyo ntambwe niyo rero dukwiriye gutera tugashaka control ahantu hose kandi abantu bigenga ariko kazi bashinzwe atari ukuvuga ngo ni ubuyobozi muri rusange iki cyegeranyo cyagaragaje ko ingano ya ruswa yatanzwe muri uyu mwaka yagabanutse cyane kuko yavuye kuri miliyoni cumi n'icyenda z'amafaranga y'u rwanda yari iriho umwaka ushize agera kuri miliyoni cumi n'enye kugeza ubu u rwanda rushyirwa ku mwanya wa kane muri afurika y'umunsi y'ubutayu bwa sahara mu bihugu bivugwamo ruswa nkeya rukaba urwa mbere muri afurika y'iburasirazuba asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
radiyo ijwi rya amerika i washington dc umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa cumi na kabiri mu gihumbi magana arindwi na mirongo icyenda na rimwe itegeko rishimangira uburenganzira bw'ibanze karemano bw'abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika bill of rights mu cyongereza ryaremejwe burundu niryo tuganiraho muri make cyane ikaze mu kiganiro amerikana icya mbere leta cumi n'eshatu zabyaye igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika zihutiye gukora zikimara kugera ku bwigenge mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu ni ukwandika amategeko nshinga yazo n'amategeko yimakaza uburenganzira bw'abaturage bazo mbere ntayo zagiraga kuko zari koroni z'ubwongereza nyuma yaho abaje kwitwa ababyeyi b'igihugu the founding fathers mu cyongereza bari bahagarariye leta zose bateraniye hamwe mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani na karindwi batangira kwiga uburyo bwo guhana igihugu cyose itegeko nshinga ryacyo bwite bagiye impaka no ku gitekerezo cyo kurishyiramo ingingo zishimangira uburenganzira bw'ibanze bw'abaturage ariko baza kwemeza ko atari ngombwa banditse itegeko nshinga ahanini risobanura uko inzego z'ubutegetsi bw'igihugu zigomba gutandukana kuzuzanya kwigenzura no kugenzurana leta zararyemeje imwe imwe ritangira gukurikizwa mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda ariko rero impaka zo kuryinjizamo ingingo zihariye ku burenganzira bw'abaturage zari zigikomeza hagati aho kugeza no mu nteko ishinga amategeko kongeresi ya mbere na mbere ya leta zunze ubumwe za amerika yatangiye imirimo yayo ku itariki ya kane y'ukwezi kwa gatatu igihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda mu kwa cyenda kwakurikiyeho muri uwo mwaka kongeresi yarateranye yiga kandi yemeza umushinga w'ivugurura rya mbere na mbere ry'itegeko nshinga ry'igihugu ukubiyemo amahame y'uburenganzira bw'ibanze karemano bw'abaturage bill of right mu cyongereza intumwa za rubanda zawuteguye zari zirangajwe imbere na depite george mason wari waranditse mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu itangazo ry'uburenganzira rya leta ya virginia virginia declaration of rights yakomokagamo niryo hamwe n'itegeko ry'uburenganzira ryo mu bwongereza the english bill of rights ryo mu gihumbi magana atandatu na mirongo inani n'icyenda bagendeyeho ahanini bandika umushinga wa leta zunze ubumwe za amerika nk'uko itegeko nshinga ry'igihugu ribiteganya congress imaze kwemeza uyu mushinga yawohereje muri leta zigize igihugu kugira ngo nazo ziwemeze ratification mu cyongereza mbere y'uko uba itegeko itegeko nshinga rivuga ko ivugurura ryaryo rigomba kubanza kubona umugisha byibura wa bitatu bya kane bya leta zigize igihugu icyo gihe mu mpera z'umwaka w'igihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda leta zunze ubumwe za amerika yari igizwe na leta cumi n'enye inteko zishinga amategeko zazo imwe imwe iwayo zatangiye rero gukora itora maze ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa cumi na kabiri igihumbi magana arindwi na mirongo icyenda na rimwe leta ya virginia iba iya cumi yawemeje inteko ishinga amategeko yayo imaze kuwuha amajwi ya ngombwa bityo bill of rights iba ibonye ubwiganze bwa leta yari ikeneye iba ibaye itegeko burundu ijwi rya amerika bill of rights igizwe n'ingingo icumi mu by'ukuri zitwa buri yose ivugurura ry'itegeko nshinga mu magambo make bill of rights ibuza congress gushyiraho amategeko yemera idini iryo ari ryo ryose ni ukuvuga ko nta dini rya leta rigomba kubaho muri leta zunze ubumwe za amerika ibuza kandi congress gushyiraho n'amategeko abangamiye mu buryo ubwo ari bwo bwose uburenganzira bwo kwihitiramo no gukurikira idini ushaka uburenganzira bwo kuvuga ikikuri ku mutima uburenganzira bw'itangazamakuru uburenganzira bwo guterana mu ituze n'uburenganzira bw'umuturage bwo kubaza guverinoma ku byo yumva cyangwa abona ko bitagenda neza ivuga ko uburenganzira bw'umuturage bwo gutunga intwaro budashobora kuvogerwa kandi ko abaturage bafite uburenganzira bwo gushinga imitwe yitwara gisirikare ariko igendera ku mategeko umutungo bwite w'umuturage ni ntavogerwa itegeko rigomba kurengera kimwe abaturage bose leta ntifite ububasha n'uburenganzira bwo gusaka umuturage no kumufatira ibye nta mpamvu yemewe n'amategeko bill of rights ishimangira ko leta idashobora guhatira umuturage kwishinja iyo aregwa mu nkiko kandi umuturage agomba kuburanishwa mu ruhame rw'urukiko rwa rubanda rwemewe n'amategeko urubanza rwe ntirutinde kandi ntirubogame agomba kugira abanyamategeko bamwunganira isoza ivuga ko uburenganzira bw'umuturage butarangirira ku bwanditse mu itegeko nshinga bwonyine gusa umwanzuro ababyeyi b'igihugu the founding fathers bashatse gukumira ibikorwa bya leta byo gukandamiza abaturage no kubambura uburenganzira bwabo cyane cyane ubw'ibanze baremanywe kandi bavukana nizo mpungenge cyane cyane bari bafite bakurikije ibyo babonaga mu bindi bihugu bitegekwa n'abanyagitugu b'abami nyuma ya bill of rights itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryavuguruwe izindi nshuro makumyabiri n'esheshatu bill of rights yo ntiyigeze ikorwaho na rimwe kugeza ubu muti kuki ni ukubera ko nk'uko abahanga mu by'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika babisobanura niyo nkingi y'ukuntu abanyamerika bakomeye ku bwisanzure bwa buri wese kubuza guverinoma kubakandamiza no kugira leta igendera ku mategeko kandi iyubahiriza koko nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntahagihumurije mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
inshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu no gutanga ijambo mu banyagihugu